hello my correct people. Hmm. i don't come again no. Oh. as i see this just now i say no no be only me go hear this one now i say make i come and make i come touch lighter make myself sef listen to hmm all be small tin o oh, gbas for palace This kind you hear? Oh. Now that they get bass gbas the thing shocked me hmm olori mariam and eh, Tokwe. Now dem dey get wahala oh, serious wahala They say kabiyesi don warn mariam say make e no dey come palace again but mariam just purposely because of since that time wen kabiyesi travel go dis thing um, abuja with, uh, Tokwe. Now since that time mariam begin make wahala you understand Now know say mariam dey jealous well well hmm that dis mariam one na they see so when e no dey tok e can jealous una go see am e go they laugh half laugh The people go say you know they, you know dey shame see eh you know dey fit talk for outside though. You know dey fit talk for outside Now only inside house na e dey they talk. Oh. You know e only you know <laughs> oh god una don see di kind dance wey she dey <laughs> dance ah god of miracle i don't see the kind dance when mary dey dance for her sister eh, birthday party ah god i see <laughs> ah i see am eh but also my head is shake say ah wetin be this one na ah kini ele nisi ah, ah i don't kind dance with this one when mary dey dance if mary i come do am finish He go to fly una see the way e take come and e carry one small boy come for caviarcy even caviarcy no dey good time so somebody come come i dey always dey talk am come dey tell me say eh bose eh, shebi dat day you say caviarcy and maria no dey good time no be sister dey do birthday hmm no be sister dey do birthday so aziz they do birthday mary and come for una no supposed to see say and come there they talk he come there they talk kabiyesi they lis see no even you no even make attempt to even talk put you understand una come still come dear una know say eh, eh, olori tope una know na problem person too olori tope deal with am well well according to wetin me and dey hear You know say olori tope you know <laughs> as dem make chukulu chukulu so eh olori tope make chukulu <laughs> ah god Why God do? bose corners tv abeg if you never subscribe to my channel make you subscribe o oh <laughs> ah, god I abeg me subscribe to my channel so that anytime we dey bring gist we go carry and dey come so for those one dey go dey come almighty god will bless you una dem say by tell Olori Mariam say even herself if I don't tell her say she go soon get belle for Kabiyesi He said that in there eh, he verse Olori Mariam well well dem say e vex am oh. olori mary and say eh why you go dey talk like dat na him e tell olori mary and say you go born imagine o tokpe never born you dey tell mary and make you e go born <laughs> see eh, tokpe di children wey you get see eh, na si na him get am me i no side for those ones o i no even dey side tokpe as swear anyone wey go dey marry si me i no <tsk> anyway shebi si na king na but i no just i no know i no just like all these women you understand i no like marian at all i no like am becos marian na thief i no like runke too runke wey give me strike me i no like am the only person wey me i like eh i be like tope before i be like Toby, o oh. you understand i be like Toby. some people no still like Toby. me i like mm-hmm. Toby. sha we cannot see anytin wey tobi do for inside the marriage Toby don't date yet. They date See before see go marry according to wetin me i hear are not going know before see marry queen army Now wetin i hear be that one i don't know but Toby not come marry am hmm and look come dates now Now him come go to marry See my people, why come to boss second tv today is your first time of coming across my channel may you not forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that whenever we dey operate up we dey bring out videos so una go dey see am for those one wey dey go dey come almighty god na im e go reward una i dey talk about royal home nigeria celebrities for my channel please kindly subscribe guys share this video leave better comment thank you guys so my people, i don show na like say oni of ife tell na e tell mariam make mariam dey her day first say abeg im dey very busy im dey occupied you know all this talk He no get time as as una dey see mariam so dem say mariam can talk una know say dat day mariam sit down sit down He begin draw caviarcy say na ah, wetin i hear o say caviarcy come give am all the things wey him buy for kabiyesi say make kabiyesi come give am back according to wetin me and here na hand dey tok i wan dey there my people allege uh-huh. so that thing dem say olori tope come vex come warn eh, marian well well say make e say marian no be better person. you understand una know say marian come from egbira na egbira be marian no be say i dey laugh any igbira person o igbira na human being but mariam too do anyhow na im make me no like am so now dem come talk say olori tobi um, olori tobi tobi uh, tope say now dem say make e get belle you understand say make e get belle o for caviarcy na wetin dem i hear be dat one o say make tope get belle for Kabiyesi o oh. See all of dem wen e come Ifa don tell dem make dem get belle for Kabiyesi